you see this bead If they work well well if they work well well this one once you wear am the case don't close the matter it e don't finish this one like this Nah, ten thousand i dey sell ah but because say una be my nah first customer una be i go sell am eight k for now. Hmm. But you see this one, eh? Like this. This one has to be like this. This one carry double power. The power wey e get na double. Na magnetic. See am? The magnet. If you hear am, na so all the rich rich men, all the rich rich politicians, na so dem go dey follow you like fly wey dey follow sugar. Child! Yeah? Don't mean it. Yes. You dey work well well madam with all this your advert wey you dey do you sure say this thing go work because mm -hmm. I, I, they say action speak louder than voice no be after we come back e no go work. see me i no dey sell fake o oh. i no dey sell fake at all wetin i dey sell na authentic original people don buy am and they come dey testify ah ah i go lie for you i no go lie for you now. money is not our problem. our problem is let the thing work if this thing actually work then we'll come back and flex you yeah. yes now i say people don't buy am dem they come dey They won't buy more and they finish am if i carry come out like this i go free and they finish them every day. babes uh ah, -uh. Ah. see you like say e go work sha but let me just try madam if this thing no work how we go take reach you ah, you go collect my number you go collect my number now say we carry phone and make me get the number 0x0 mm-hmm. 371 39 Zero zero three. 003 okay i need that madam authentic madam authentic <laughs> get am How much this one? This one. Uh, you said we like wow. I said this one na na twenty k. Nsidipe, akwa abasimile. Calm down. Because say you be my first customer, mm. I go sell am eighteen k. Eighteen k, babo. abeg me, one make i try. you see this one no be ordinary bead wey dey seal this one it they attract both spirits whether that spirits. So say I like the big things. Hmm. I, you like it when you big. <laughs> I like it. If I let me try this one. Yeah, try, try. Eh, look at you. Ewele. Ewele. It's here. No, it's here like this. Ah, yeah. Make I try get customers. No be the thing where I go make me go dey stand here, go dey find customers. Make you no dey like market. Eh, this. This. Ah. Check out that. Check out what I see. Why are they saying? They need abeg mm. bring customer for me I want plenty customer as i'm wearing you today plenty customer rich rich boys We go sabi pay money wey go spend money for me ah bring big big boys all those yahoo boys We go sabi pay money I'm <laughs> saying nobody dey me yeah! Yeah! Yeah! way this bit should work just need better customer big big man. god please as i'm going out today provide customer people that will come and give me a lot of money hey, babe, mm -hmm. I even wan ask you about that bid because ever since I read that bid, I know to get customer. What's in the happen for your side now? I just say now only me o. Oh. Same thing o. E come be like say the bid no they work. Babe, you know that my customer now that boy with gay six packs. as in that your fine bobo na. wey dey always come spend night here as him come last night as i just take off my cloth na make i do the normal trekking before we climb bed na so he just take off he say no dey mood again. ẹ tí mo má i'm telling you na so she just he just comot leave me ah ah god hey, hmm. hey. that woman the woman don scam us for broad daylight o. Oh. i tell you. collect money for her hand just like that. and we say we mumu. and we mumu. Ah, ah omo this one na ṣáà wey no get brain o. bi bi bi bi bi. hey wetin happen wetin happen. Ah. Karen, don't draw so. Wait, you see, now. You see that that my customer. Mm. That customer wey if you come go dey give. That man wey they come with Siana. Hey, wetin happen? Wetin happen? Do am na him die. As this man come. now come come on, my cloth say make we do the normal this thing. Hey. you immediately see that bead wey that nonsense woman give me hey. na him run comot. Hey. adanyi wabasi. Hey. nkponsop nkponsop our enemies are finally visited us. People for wetin dey and book flight and finally arrive here. Hey, we are finished. Una after this na na wetin we go do now? Eh, that man no even give me any money at all. My own name was pass o. He no pay me at all. Where be see, even pay me normal money, he go give me fees. Go dey turn the chop fried rice and chicken now now. Abeg, abeg, wait make we do something o. Oh, me say, I call come here go Zulu. I no call you to come look person. After I cross seven rivers, come here e be like say i get that woman now. abeg you collect am that day you collect am that day abeg call am. wetin be that her speed, name. Eh, oh, authentic authentic eh, authentic authentic you don see am. Mm. abeg call am call am call am e dey go. after i don cross seven rivers she here now this woman go come scam me you no know say i mean business. e dey Uh -huh. Babes. How una dey? Hi, see as una dey shine. Dey shine. Hmm. See, I don carry another bead come. This one na the same bead o, na the same set, but im e they do different thing. This one get more power. This one they work. E dey work pass that one why I say for myself. That that day. See this one, madam when God say you come. Yeah, yes now. Now wetin I dey do be that na Now my work. I go always they come na go they patronize me. The bill wey you said give us the last time, e no work. no work at all. The bid wey me I say for that no no work abi which one na the I carry water for mouth. I said the bid no work. Not be my bid, Not be the one wey I say for. No, na your village my bid. The bid where me i said fun i i know wetin i say now. madam If they work. ah ah, madam e be like say you smoke vanilla for drink you, you know I mean e be like say you smoke cassava leaf for drink if i beat beat you eh if i want enter your matana eh e be like say you don't know you don't know where you dey babe excuse o you don't send the money give Uh i send the money now. you receive a lot. answer me now. you receive a lot. yes na na normal. madam na the money i want you give us back away the bill. Which money? Which money? Hey, madam, the money wey we give you for the bill, give us back because the bill no work. So give us back our money. See, hey. Eh, maybe una no use the carry smoke when they touch you somehow i go beat beat you yo hey you waste my time give me back the money and the money i dey find hey see this one. you think this no be my fault. you dey follow as i wan play no go. all the big guys dey say the dem dey call this file say the big dey work on. na our own testimony. so worry na old no worry. this one na our testimony. you get one friend. you get one friend. you get one friend. you get one friend.